murumva ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika rikomeje kubagezaho ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etiyene karekezi mwese kandi aho muri hose uko mutwumva hose haba kuri radiyo cyangwa kuri interinete ndabasuhuje ikaze ku ijwi ry'amerika uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro byibanda cyane ku burundi
utuntu dukosakosa nyine nk'abadamu n'utuburu dukosakosa nyine baduhawe ntibashobora gutembera nko ku kabare nk'umugabo akagusana nk'icupa ari nk'umuntu nyine w'umubanyi mubana nk'uko wa mugabo wawe akaza nk'ahari akagupfuhira ati uwo muntu agusomeje kubera iki abo ni abakenyezi ni abagore bo mu ntara ya kirundo mu majyaruguru yashyira uburasirazuba bw'u Burundi bava ku kibazo cy'ihohoterwa ribakorerwa bamwe bavuga ko risa nk'aho ryabaye ndanse karande umuco iyi nkuru ihohoterwa ry'abategarugori abakenyezi turigarukaho gato mu biganiro byacu tubagezaho kandi n'izindi nkuru zibanda ku Burundi harimo n'ikibazo cy'abadepite bane bari mu nteko ishinga amategeko ya afurika y'uburasirazuba amwanya w'amakuru twibanda cyane ku burundi dutangirire kuri iyi nkuru y'uko ishyirahamwe sinarede rirwanya ubutegetsi bw'u Burundi riri hanze y'igihugu rimaze kwiyemeza kuzitabira ibiganiro biri hagati y'abarundi ibiganiro bavuga ko byabera i kampala bikayoborwa na perezida wa uganda yoweri museveni sinarede itangaza ko imaze kugena abantu bazitabira ibyo biganiro ku ruhande rwayo ikanasaba leta y'uburundi nayo kwitabira ibyo biganiro ibishyize ku mutima gusa mu itangazo yatangaje ejo kuwa gatanu sinaredi yavuze ko itemera na gato komisiyo yashyizweho na guverinoma y'uburundi kugira ngo izayobore ibiganiro by'abarundi muri iyi minsi tuzaganira kuri kibazo cyaba ku ruhande rwa sinarede ndetse no ku ruhande rwa guverinoma y'uburundi inteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ejo kuwa gatanu yemeje ko abadepite bane b'abarundi bazagumana imyanya yabo muri iyo nteko iyi nteko yanze gukurikiza icyifuzo cyasabwe n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'uburundi mu minsi mike ishize umunyamakuru w'iryamerika i kigali mu rwanda tabita mukamusoni yakurikiranye imirimo y'iyo nteko ejo kuwa gatanu agiye kutugezaho iby'iyo nkuru Igihe ibiganiro vyatangura Daniel Kidega yari yabwiye abamenyesha makuru ko bagiye kwiga ico kibazo kandi ko bagiye kuraba amasezerano ibihugu vyagiranye yerekana uko umushinga amateka ajaho nuko akugwaho uyu munsi bariko baraheraheza ibiganiro bari bamaze indwi zibiri umukuru w'inamashinga amateka w'umuryango wa EAC yatomoye neza ko iyo nama yasanze amategeko yo barenzwe mu gihe abo bashinga amateka bokugwa mu bibanza vyabo ikiringo cabo kitararangira the four members from the Republic of Burundi. This is a matter which we have uh, dealt with.
abashinga amateka bane bahagarariye igihugu cy'u Burundi ikibazo cyabo ni ikibazo twihweje mu nama nshinga amateka y'iri shirahamwe nibukije ukuntu byatanguye umukuru w'inama nshinga amateka y'igihugu cy'u Burundi yandikiye umukuru w'inama nshinga amateka w'ishirahamwe ryo mu bihugu byo mu buseruko bwa Afurika amumenyesha ko abo bashinga amateka bane batakaje ibibanza byabo nihweje ibi byashyitse mu Burundi rero aho iryo kete rishikiye ku biro vyanje naciye nja inama n'abategetsi bose bagize imirwi y'ishirahamwe ryacu cyane cyane akanama k'ishirahamwe ryacu hanyuma dusanga ivyasabwe n'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi bidahuye n'amategeko agenga inama nshinga amateka y'ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika yo mu buseruko
Daniel Kidega yavuze ko azofata umwanya wenyene wo kubisigurira Pascal Nyabenda arongoye inama nshinga amateka y'u Burundi muri iki gihe kandi ngo azokwigira kubonana n'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi amusigurire neza iyo ngingo
naciye rero ndamwandikira ndaheza ndamubwira ukuntu ibintu byifashe ku giti canje c'umukuru w'inama nshingamateka y'ibihugu vyo muri afurika y'umuseruko tuzohura na mugenzi wanje wo mu gihugu c'u Burundi arongoye inama nshingamateka mu nama tuzotunganya kugira ngo ico kibazo tugikure mu nzira ikindi kibazo twashatse kumenya kijanye n'uzorongora umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko mu myaka iri imbere mu gihe Burundi aribwo bwari bugezweho uyu munsi ico gihugu kikaba gifise umurongozi atemewe na bose Daniel Kidega ico kibazo yacishuye uko On the issue of uh, chairing of the community, I want to tell you that there's no crisis. The community right now is still being chaired by the Republic of Tanzania. And this is not the first time that the time requirement for a country to chair the community is a step beyond one year. You realize that the Republic of Tanzania has just elected uh, a new president, His Excellency uh, Pombe Magufuli. The summit was supposed to sit in November. But about that timetable could not be met because of the election process going on in Burundi. The wisdom of the leadership of the community has pushed the sitting of the summit in the near future. It is in that summit where handovers always take place, and uh, that is the preserve of the summit.
nayo Richard Sezibera asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'uyu muryango avuga ko ivyo bibazo bibiri bitandukanye kandi ngo umuryango wa EAC bamatora umurongozi wabo atangorane zibayemwo hangira ukwiye gutandukanya ibintu hari ibibazo eh, uburundi bufite burimo muri iki gihe eh, umuryango ufatanije n'abandi ugerageza gufasha gukemura icyo ni ikibazo kimwe Eh, icyo gusimbura sekreteri generali ni ikindi kibazo I- icyo rero eh, abakuru b'ibihugu bazakiganira babifateho umwanzuro ntabwo ntabwo kimwe gishingira ku kindi byose ni ibibazo bigomba gukemurwa kandi ababikemura barahari eh, kuri icyo cya sekreteri generali nk'uko navuze abayobozi bakuru b'ibihugu eh, ni inshingano yabo mu mategeko atugenga ubwo rero bazafata umwanzuro igihe nikigera mu biganiro bimaze indwi zibiri biriko birabera i Kigali mu Rwanda abashinga amateka b'u Burundi basabiwe gukugwa mu mabanga yo guserukira u Burundi muri Afrika y'ubuseruko bagumye batonda inyuma y'ivyo biganiro inama nshinga amateka z'ibihugu biri muri uwo muryango zaciye zihuzwa n'inkino zo guhiganwa ariko Burundi na Tanzania ntibaserukiwe abari baserukiye inama nshinga amateka z'ivyo bihugu bitatu basiguye ko mu gihe haserukiwe ibihugu bitatu kuri bitanu korumu iba yakwiye abandi nabo basiguye ko ivyo biva ko Uburundi muri iki gihe buri mu bihe bigoye nayo Tanzania ngo nuko bafise umukuru w'igihugu akiri mushasha ariko hari n'ikarata karangamuntu ikoreshwa mu muryango wa Afrika y'ubuseruko gushika ubu ikoresha abanyarwanda abaganda n'abakenya gusa abarundi n'abatanzania ntibarimwo kandi iyo ngingo yafashwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kuri uyu wa gatatu hizwe amategeko azogenga ibihugu bikoresha iyo karangamuntu rusange i Kigali mu Rwanda Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
by'ejo kuwa gatanu i kigali mu rwanda abatwumva hagati muri iki cyumweru mu ntara ya kirundi majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'u Burundi hari umugore wishwe n'umugabo we muri komine busoni ku mutumba wa gatare uyu mukenyezi yishwe n'umugabo we mu gihe cy'iyi minsi cumi n'itandatu onu yahariye kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina umunyamakuru jean bosco ndarurinze ari mu kirundo niwe wakurikiranye iyi nkuru
uwo mukenyezi yaraye yitavye imana inyuma yo gukubitwa n'umugabo wiwe nsabimana sirire w'imyaka mirongo itatu n'icenda yari azwi ku izina rya kamarata venansiya yari afise imyaka yaba mirongo itatu abagiye kumutabariza imbere y'uko acikana kigoyagoya baratubwira uko babisanze twebwe twaragiye tumaze kugenda dusanga umugabo aricaye umudamu nawe aryamye hasi duca turamwegura duca turahiga amamoto amutwara kwa muganga ubu ntawabonye inkoni aho boba bamukubise nuko yoba ari nk'ikintu cyamukomerekeje baciye bamutwara kwa muganga muri iryo joro ikintu cora carababwiye ko muri urwo rugo hoba hariho ikintu kitameze neza ni giki ni abana twumvise barimo barakoma induru barira duca tuca kuraba dusanga nyine umugabo yicayeho arimo ararira nk- umugore nawe atapfuga na kimwe aryamye hasi nje nanjye narageze nsanga araryamye uko nyene umugabo yicaye hasi ariko ararira ngo baramukubise abakenyezi bo ku mutumba wa gatare bavuga ko amabi yo kwica abakenyezi batari bayaherutse bamwe bavuga ko amabi ajanye no gukubagura abakenyezi mu ngo yaciwe ku mutumba wabo mu gihe abandi bavuga ko biri mu buzima bwa misi yose aho mu gatare Eh, bakubitwa mugabo niba nta bwicanyi bwahora buhaba kenshi bakunda kuziriki utuntu tuko- dukosakosa nyine nk'abadamu n'utuburu dukosakosa nyine baduhora urashobora gutembera nko ku kabare nk'umugabo akagusemera nk'icupa ari nk'umuntu nyine muba umubanyi mubana nk'uko wa mugabo wawe akaza nkare akagufuhira ati uwo muntu agusomeje kubera iki agahita agukubita byamaho ibyo byo gukubitwa byamaho hari hahetse imyaka myinshi atabyo twumva bavuga uretse cya gihe naza ndumva ngo abantu ngo ba- ngo umugabo yakubise imbugita umugore aho rero haraheze nk'imyaka nk'ine bira- bi- biheze ubu umugabo akubise umugore igipolisi kiba kiri hafi baca bamu- bamutwara bakaja kumwumviriza ku ivuriro rya vyanzo aho abanyagihugu bo ku mutumba gatare bivuriza umuforomokazi twahasanze aremeza ko bakira kenshi abakenyezi bakomerekejwe n'abagabo babo babahohoteye baraza nyine bavuga ko bakubiswe n'abagabo bafite ibikomere hanyuma tukabavura mugabo bukazana n'igipolisi kuko igipolisi nicyo gitangura gushyika aho hantu hanyuma twe tukabavura tukanababwira yuko ari amakosa gukubita umukenyezi mugabo biragwiriye sinzi ko byaba biva ku kaborerwe kaba kari ngaha muri busoni kuko abagabo barakunda kuba banywa cyane sinzi ibintu by'inzoga banywa bavuga ngo ni imitobe mugabo nabyo bikabatera gusambura kenshi baza bakubiswe kandi abagabo urabona ko babakubise kubera akaborego Mhm. nk'uwo wa nijoro yarapfuye umugabo yamukubise bivuye ku kaborego kuko nawe yaremeje yuko yari yanyoye ariko umukenyezi yavuze yuko atanzoga asanzanye umusitanteri wa komine busoni avuga ko atamabi akorerwa abakenyezi nk'ayo yari aherutse kumva ati n'ayavugwa n'ayasanzwe adafatiye ku gitsina kuva muri bibiri na cumi na gatatu nta mukenyezi yari iherutse guhohoterwa ngo akubitwe yicwe byo kuvugana ko yuko baba bagihohoterwa ubu uyi nta manza nk'izo oyi abate- abakenyezi baza ngo batwiture yuko abagabo babaho- babahohoteye mugabo turabye mu biharuro twari dufise ubu uyi ibintu byari byaragabanutse mu ishyirahamwe afeve rimwe mu yariko arakorera mu gisata cyo kurwanya amabi afatiye ku gitsina na cane cane ayafatiye ku ihohoterwa ry'abakenyezi riremeza ko amabi akorerwa abakenyezi ahari mu ntara ya kirundo aho abagera ku mirongo icenda na bane babituye mu gice ca gatatu c'uwo mwaka muri ico kigo iryo shirahamwe rirabakira rikabumviriza rikabafasha kuburana no kwivuza abahungabanye mu mutwe bakabaraza aho babakurikiranira mu nyuma bagaheza bakabafasha gusubira mu miryango yabo iruhande yo kubandanya bahimiriza kurwanya amabi afatiye ku gitsina muri iyi minsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi ishyirahamwe afeve ririko rifashanya na sentare nkuru ya kirundo na onifam gukurikirana amadosiye mirongo itandatu n'icenda y'abakenyezi bakorewe amabi kugira ngo ave mu nzira mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco urakoze tukiri kandi ku kibazo cy'ihohoterwa ryibasira abakenyezi abagore ku isi dufata aka kanya gato k'umwihariko dushishikariza abagore abakobwa abakenyezi n'abigeme kwitabira porogaramu zacu iyi minsi twitegura kurangiza umwaka ariko hari akarusho abazitabira porogaramu zacu tuzabagezaho kalendari zihariye za radiyo ijwi ry'amerika ni ukubakangura kandi kuko hari abantu bibwira ko abakenyezi badafite ijambo rihamye urugero rutari kuba kure cyane mu kanya gashize mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika cyawe na mugenzi wacu thomas kamerindi umwe mu banywanyi b'ijwi ry'amerika yashatse kugaragaza ko abakenyezi nta jambo bagira mu ruhame yewe ngo no kuri radiyo ariko se niko bimeze koko reka twumve thomas n'uwo munywanyi evariste wiriwe neza Ndiwe neza cyane Thomas.
urakomeye Ndakomeye cyane.
wowe uri hehe se evariste we Ndi mu rugombo muri hasi bitoke.
ye tanga amakuru yawe rero Rero kuba ntaga amakuru hagiye mwatangureho ukuntu aba- abakobwa cyane cyane abakenyezi badakunda gushikiriza ibiganiro ibitekerezo byabo ku kuvuga Mhm.
nk'ibyo ku maradiyo.
Mm, Eh, ni ukuvuga Thomas nk'abarundi kazi bobo hari ukuntu usanga baremwe mm, ugasanga ntibakunda gusohora ibyi- ibi- ibyiyumviro byabo ibitekerezo byabo mm.
sinzi ukuntu bimeze ariko ugasanga bo bari hagati yabo bakaba baravuga amajambo menshi imbere abarundi bavuga ngo ngo umugore ngo ku munsi bavuga amajambo ngo ibihumbi nimba ari bingahe bitanu Urumva baravuga amajambo menshi ariko aha- ahagaragara ku mugaragaro ntibashaka rero kurushikiza ibyo byiyumviro byabo kenshi na kenshi usanga bavuga amajambo ata nyubako nziza afite usanga bari hagati yabo nabo bakaba bavuga amajambo ata- atubaka Mm.
ariko rero ku maradiyo nk'uku cyangwa ku binyamakuru ugasanga ntibashimye gushyikiriza ibitekerezo byabo Niko se Evariste we?
Cyane cyane y'abarundi.
Ah, eh, niko ko numva u- u- ko numva uri kubapfobya ko numva uri kubasuzugura ubwo urumva udakabije
turabana nabo ndababona cyane ndetse nkabizi kuko namwe murabyibonera none nko mu kiganiro kuva aho mwatanguye maze nkabangahe cyangwa iminsi yose kivuga ushobora kuba ubabeshyeye ushobora kuba ubabeshyeye ahubwo bashobora kuba bafite izindi ngorane bashobora kuba batagira badafite za telefone bashobora kuba bari mu mirimo bahugiye mu tuntu n'utundi bikababuza guhamagara ariko rero ibyo ngibyo uvuze urababeshye rwose ijana ku ijana reka mbase nkwibarize U- u- Yego.
urubatse
yego hari abana b'abakobwa ufite
oya
ariko ufite bashiki bawe
ndabafite kandi n'umu- n'umubyeyi ukubyara nawe ni umu- si umukenyezi se
ni umukenyezi cyane none varisite kuki utuka umuntu wakwibarutse ugatuka na bashiki bawe ngo bavuga utuntu tudafasha Eh?
uranyumva neza zinamututse wabivuze muri rusange ariko
bo umva Eh.
nk'ahantu uyu uri kuvuga ngo baba bafite imirimo myinshi eh
ariko nk'ahantu iri mu gisagara mu gisagara cya rugombo abadamu nta mirimo myinshi bafite aha
ariko no kujya ahabona ngo berekane ibitekerezo byabo kandi barashoboye n'ubu- n'ubu nteranya nabo ngo ni abatutsi barashoboye gusa ntibashaka ibyiyumviro byabo kubishyikiriza ku mugaragaro noneho evariste reka nkwitumire sibyo yego Nta- bashishikarize noneho gutanga ibyiyumviro byabo maze uhere no ku mudamu wawe
yego
ese muri kumwe
ntituri kumwe aha ngaha ariko ndi hagufiye eh reka nkubwire Eh.
reka nkubwire ehe afite urubuga rwa facebook ehe Ara- arakoresha facebook ariko nko mu- nko mu ndwi irashobora no kurangira atikonegise na rimwe nibyo None uri kwibaza yuko ari ukubona amayinite se cyangwa ari ubu- ni ukuvuga hari ibintu batiyenteresa ko cyane afite na telefone
a- ye- ikomeye cyane Urumva hari ibintu usanga batiyenteresa ko cyane ku bintu nk'ibi eh abeti ntabwo ati nk'abarundi kazi bo niko baremwe ntawabibahaye ntawabibahaye cyane
noneho evariste we ndif- na- nyine ubwo- ak- ubwo butumwa nakwihereye
yego unyemerere uza- uzabinkore kuwa gatandatu tuzongere tuzabivuganeho
ndabutangura nonaha ndagushimiye cyane rwose imana igufashe kubera izo mpamvu ndabutangura nonaha kandi ndasansibiriza cyane na benshi babyumve ye kubera izo mpamvu
Eh, nawe unyoherereze aderese yawe kuri facebook hanyuma ijwi rya amerika rizakohereze kalendari za voa
yo aderesi yanjye ya imeri se oya yo mu iposita kubera ko ni ukubyohereza mu iposita
Ya, nta aderesi ya po- positani mfite nta n'umuntu w'inshuti uri hafi wagira cyangwa se ikigo runaka kikuzi gifite aderesi positale hanyuma tukazacyo- tukazakoherezaho kerofu
mbaye ndabashimira cyane ibyo byose ndabikora ko ndabafite cyane ye ndagushimiye cyane
murakoze cyane tomasi kamirindi ye umugoroba mwiza
yego cyane murakoze namwe thomas kamini nawe urakoze cyane hafi- urebye uyu munsi ahubwo n'uwawe abari abategarugori abigeme abakenyezi turabararitse ahubwo ni agahigo ni umuhigo mbere y'impera z'uyu mwaka muzitabire gahunda zacu tuzabohereza namwe kalendari z'umwaka utaha ni ku ijwi ry'amerika ndabararitse hagati aho dukomeze twumva inkinamico inkino intamenwa ya studio ijambo yo mu burundi
abantu badupangira rero uno mwaka badupangiye nabi gama kubera iki gadoya mugabo ntufatiye kuri ibi byawe no munsi uno munsi wangu byagenze gute wari jya basubwira ngo hari ikintu na kimwe muri ino saha ya nyuma nakurikiye ni ukuri ntamenye ko ndi mu ishuri numvise ikengeri ivuze samburage Yego.
aho profe wamaze egisikiza avuga ko bahinduye isaha n'umukorege wa sivisi me Mm.
mugabo atari ko bizobandanya nta na kimwe wumviye
agashaka ngo jya amakuru ya nyuma nta na kimwe nkurikira umutima wanjye uba watashe hasigaye umubiri gusa
ariko rero ugira imana sindakubona nsi usinzira Eh.
rero agaciro tuguma tunigana agashaka kuntwara byakweri none gadoya Sa?
umutima wawe uba uri hehe Tagasha Francine kwigira gugu cyane no kugira unyumviye umwigema angana nk'uko kwawe agatima kiba nta kandi gatembera atari mu kigo noba ntari umuntu kubera nk'ubu wowe kaja karancamwo nkibuka ko mama atari muhira Mm.
maze nkibuka ko nshika nkura iniforume nkaca nja gusoroma ibicu eh yiki uti igikura gishinga no gushika usoroma ibijumba ga France ivyo vyo n'ibiti Mm.
kutavuga no kuvoma amazi ninasanga atayariye eh hanyuma mpata ivyo bijumbu nyene hama ndabiteke umukobwa ageze muri segondere abakigira ibyo gafaransa reka bashaka bamudusuzugutsa nk'uko none gasha dorine ndakubaza ko nzi iwacu n'iwanyu ubutunzi atari ikirenga wamufise umukozi muhemba akabikora ibyo ni bya mamasha atabikoze naho biramusha hanyuma wewe ufite muri Jewe agatorino nyene uca uvyumva biravana n'igihe nshikiyumuhira none nk'ubu uca ugenda direkite ku muhana
ariko sinakubwiye ko mama atari muhira ngenda direkite nyene washa francine uno munsi numira amate ureke kujya kwisiga ibyondo byo muri ino mvura uze ndakwereka aho ducana kandi n'agafana karaboneka ntugire ubwoba uraruzanye wa mukobwa n'utaru jewe nca mu gahinga kuri uno mugoroba Eh, hanyuma ngataha nja he muhiri ko wawe umuvyeyi yiswe mu bafrancine nzi erega wangu ntitugenda n'amaguru none tugenda niyi ugira ufate moto tugenda niba ubona ije urazi nanje ehe ntubona ko ariko aranyakura ingo tugende sha ntidutebayo ni ukurya akaburoshete gusa aca dutahana dori mbabarira vrema jane jewe ntavyo nokubahuka nta kundi genda muri ibyo bijumbu byawe tuzobonana n'ejo
ariko mana yanje umukobwa ari aho ubuye ntazogenda atikwege
muraduha abo ngaha Eh, ku byo muzanye mahoro hanje amahoro neza uti rero wowe utitekereye ntacyo muvugana zana nyabona ibyo waraje yacuba wimana mbe hanje ra Sakwe.
wari ukiraza wibaza Eh, sinzi mayina abantu bararutana mm, mbe wowe abifise hoho yobihuhagaze mm, emwe nase kwicarira ubusa eh nimba rero biriho Eh.
mpakaragonda agatsinde kwitako gatoyi Mm.
mugabo sinteba ndiko ndihuta emwe nta kirago ndinda kuja kurondera kandi wumva wihuta Mm, ndihuta n'ukuri Eh.
ahanje ngaha mvuye n'ahandi eh nicyo gituma mbona akadugumba kakurenze ego emwe emwe eka data wanje je ndi ku murimo wanje wa minsi yose eh ego Eh, none ugenzwa n'amagi berahe esa ntuzi ko cakirara imvura yagisituye yego nazindutse kurarika tujye kugitarura eh nari nibagiye mama wanje kuri umutware Mm, eka Hmm, none wabarose none sindiko ndabaronka si mwebwe nyene eh hariya hepfo bambwiye yuko baca baza duhurireyo Mm.
ingo wowe tumanukane Hey, oya oya jewe ivyo ntibindaba genda tuzosubira nimba arivyo byari bikuzanye Eh, eh, eh, eh, hewe yego uti ivyo rero ni bitoyi wowe kijya kiraro ntaco ukeneye gabera hiya oya Eh.
ubu atakihari ubona cambuza iyo nja jewe nzohonyora no mu mazi Mhm.
hanyuma njabuke njiyo nshaka Hehe, hewe udashobora guhonyora mu ruzi nawe Eh.
nk'abajya abana bajya ku ishure canke mu misa Eh.
canke imodoka zizoca mu mazi M- mana yanje ndagusavye umpa amahoro Mm, Ubu kubera iyo iki?
miduga umbarira hari parikingi yayo ubona ngaha Mm.
jewe hari Eh.
n'ikingi urambonana abo bana nabo ba- ababavyaye bazobaheka babajabutse urumva ingene umeze wewe.
genda rero ivyo jewe ntibindaba jewe ka yewe ka.
Hmm, ngo imiduga Eh, berahi yaca widoga Eh.
naho atawe woba ufise urashobora kugenderwa n'uwufise mbega wowe umeze gute?
ngira ngo wowe uheruka kugura da Teko ko ari wowe ugendera mu baterambere nzi Eh.
nawe nkaba mbona uza n'amaguru ntawe uvukanye wakijujuwe hari aho nowukura.
Uti ndi kijuju.
Ego, mugabo wari ukwiye kumenya abera hino Mm.
ko ikiraro gituma imigenderanire hagati y'imitumba n'iyindi hagati y'amakomine n'ayandi mbere n'intara igakomera ehe ni bimwe mu Eh.
nkingi z'iterambere Eh, aho rero u- utaho bitari ubukene none bwarabishe biri mu biteye bukeneye hemwe numva tubuze gito kugira ngo tuba abatunzi nico ni gitoyo gawaki nibaza ko ari iki Towe, wewe ngo tugende dutarure kijya n'iki ndarayi tuzoteba tucubake nk'ubu hogira umuntu agwara agabera hino Eh.
umbonera rusehaba nihayoca heye hari uwuziga Eh.
a- ahava yikenera tumuterure ku nderutse mana yanje we ndarengewe naho nakaboneye ibigaba igute Eh.
berahe erega nawe urashobora kugwara ukayikenera kwikunguruza kugira ngo igushikane ku ivuriro ndakwisabye wa mugore ugiye uje undeke niturukiriza igitungo Mm, mm, mm, mm. hewe ndagiye Genda.
mugabo sinze mbona ukidondagira ko utafashije n'abandi
ehe n'abijya byo hirya raba naho byaba bitumye ntitubisiga inyoni twosanga zabimaze nimubizane byose ehe nimwegereze hirya mwe mu kibasha
murama akagori nanjye nje kotsa
ibiraho nyine mbona ari imitetezwa ntawo byotsa mahoro mata maho manyinangira weho amenyera acakomeye
pfa kumpa ndiyimenya ibiri hano ni nyabyo jewe ntacyo tubaye rero she kugira ngo turidoga ni byiza bazi oya narahakuye dukeyi
ewe rubinari ibyo bigori ni bike uri ngayi basi mana yanjye naho nagendeye n'imana ntikumve nagaye sinkubwiye ko ntidoga iyo niyo mvugo y'abantu he munyarusa duheze ikivi duhave tukodoka burije ye kiriya kivi ni mu gisoroma oya tuzohigarukire ejo kuva mu gitondo n'ukuri tutarushe kandi ngomba kuja kuronderera abana nibyo harageze emwe byarapwitabye ndakubariye ico kivi coco nta na kimwe cahetse kimwe kimwe byose ni bibiri canke bitatu si byose mugabo nticahetse kimwe ni ciza emwe ntusa nanje nagiye ngataha nikoreye imbegeti igaragara ewe hewe nta nico guhoza umwana wakuyeyo amve basha reka kwitwengera wa mugore nawe ahubwo sinzi ico byabaye urantabara undangira ico wagize kugira ngo bimere uko Ico untabare ico nagize ego nta kindi atari ntabire ati ntabire jawugira sinari natabiye mugabo nabonye hamera utuntu tw'uduti gusa tutahetse namba
none ga yemwe byagenze gute jewe sindabyumva kuko atari amase nta kindi nakoresheje mugabo umurima ni nk'imbanyizi uko ushatse mama wanje oya sha bwira sharuminata bwira hari icumi ishije mbwira nzopfume nanje mwirima rikurikira ntasubira kurima ngo ndimarime ntabara ntabara n'ukuri ndagahanwa na rugira hahagira ikindi nashizemo atari amase mugabo naravanze nahange ibyo nawe nibaza ko ubitse uwa na nibyo byose ugira twese sibyo tugira byo nibaza yuko ufise akandi k'ubwenge wisangije mataho nyine washimitse nashimitse koko none wibaza ngo barimye kimwe bose bimbura kumwe reka sha mbwira mbwira yuko atakindi kintu waba waravanze ibuka neza ibuka noneho wosanga hari akantu k'ubwenge wakoresheje notewe nkabyibagira gute ugira ngo haciye igihe kirekire birimwe cahira wateye utebye biracikirira uwa emwe ntabyo nemeye keretse ari ubundi bwoko bw'amase najya tuzi twese oya oya oya byemere
kukimana atari umuntu ngibeshe
iryo jwi ryatangaye urakomeye nk'uvundurutse hehe mbwira shi icyo yakongoreye numve ko yatubwiye bimwe tuzi ko turi abagenzi naho dukundana dori imana umwe wese imufitiye imigambi yiwe yego ntawe ufise nk'iy'uwundereka ashi ibyo ndabizi kwe fara reka no kuntumurira utaruhuka n'iyi mashini ifa iraruhuka dori sa ko ari ndiko ndakora niwe urushe mu kibanza canje urakuza uragacamo utari ngaha naho urabikora hewe arabikora mugabo araruha Eh.
ubundi usakanya reka ndamumirira amata yamumirire rwose maze uzaba agakecuru hataragera mbega mama wanjye ko mbona kakwishe uramperekeza hewe akanya uje harageze ko utaha Eh, rindira ndahagire nca ndaguherekeza urantera inkuru nta nkuru ngaho sha ngo umperekeze gusa jeni itahire dori sa javure uratashe Eh, ndatashe nyine ariko ntundamukije urambire wari uje kubera kurambira aho.
fara reka ko ubuzempera sha wenda kuramutsa nkande abo hariho abandi ndiranyigisha igashata ari wewe cyangwa aha gusa tugende yohande vujewe ntitwayifatanye ntiwinjara Mm.
none uwo muntu muhurira ku ishuri ayo makayo yajanye hehe
wari uzi gufunga isiri bamama nababwiye ko ngiye kwiga sha Aho.
yarutse tugende rero uzane n'amakaye kugira ntibakime na kimwe none gadori sa wibaza ko mama yobyemeye kubera honyine ntiwambwiye uwo mufitaniye gahunda Mm, ni umutipe wanje fara kandi n'umumotari nawe niwamubona ndazi ko umushima we nyarutsa gusa tugende ntidusange yiranze
faransi namaka iko mbona umenga baje kuguhitana dori na mahoro yego n'amahoro.
mugira mujye ku ishuri yego mama fara nari nciye kumuhitana ngo ngo tujyane urumva mama wehora dori namba nyoko waramwifatiye iwanjye si uko umuhitana ngo mujye ku ishuri rya hehe ku minsi y'akaruhuko sinzi ko mutiga ego ego urabizi aho ugomba unyigirize umwana ubuhumbu ntaza rero genda iyo shuri uyige wenyine urabona hoga ugenda umpera umwana amahoro fara bayi
awe mama Sawa.
urakoze erega naravuze ingenda muyikura Hmm, hewe uwo mukobwa urazi ingene ari isutwa ngira na nyina ntakivuga uwo nta n'icyo azovamo francine mwananjye sawa uzogume witonda uko wamye nayo iyo simba rubebe uyireke